dura dursoo suuraan tun suuratul qasas jedhamti isiin suuraa makkaati aayata shantamii lammeeysa'oo shantamii sadeeysa'oo shantamii afreeysa'oo shantamii shaneeysa'oo malee isiin ta madiina'aati ammallee aayata saddeettamii shaneeysa'oo malee isiin bakka juxfaa jedhamtutti buute odoo nabi muhammad madiina'atti godaanu'uuf deemuu takkaa yaa'anuu tanaaf jecha isiin ta makkaati hin je'amtu akkuma ta madiina'aati hin je'amne aayaanni isi'ii waliigalatti saddeettamii saddeeti isiin eega suuratu namliitii buute lakkooysi isi'ii diiddamii saddeeti bismillaahi irrahmaani irrahiim jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti qoosiimiim qoosiin miim ma'naa jecha kanaa rabbumaatu beeka haa namni garilleen qoosiimiim jechuun maqaa rabbiiti jedhulle'e tilka aayaanni suuraa tanaatun aayaatul kitaabil mubiin aayata kitaaba qur'aanarraayi qur'aana haqa ibsu natluu calayka siif addeessina sirratti qaraana min naba'i muusaa wa fircawn oduu muusa'aa fi fircawn narraa bilhaq dubbii dhuga'aa dhuga'aan siif odeessina liqawmin yu'minuun warra dubbii rabbii dhuga oomsuuf إن فرعون على في الأرض فرعون بيا مصر كيست إف قدس إف آده وجعل أهلها شيعا ور بيا مصر أكا إسا جبرا قئي أدان أقوده يستضعف طائفة منهم إني قري إساني لا في سيتي شنكرس kan akka gosa Israa'il yudhabbixu abnaa'ahum ilmaan dhiiraa kan isaanii dhalatu hunda fixee zamana garii keessa wayastaxyii nisaa'ahum dhalaa isaanii lakkifata akka isaan haddamtuuf maalif gosa Israa'ilitu biyya shaam madyanirraa zamana nabi yuusuf irraa qabdee misratti galtee heddommaatanii warra misraa miidhuutti ka'an ammas warri raaga laalu wanni mootii misraatiin jedhe gosa israa'iil keessaa namni mootummaan tee harka isarratti dhumtu takkaa baddu dhalataa ifirraa eegi je'aniin. Tanaaf Fir'aawn dhalaa dhiisee dhiira dhalattu hunda ajjeesa. Innahu kaana min almufsidiin inni nama nama ajjeesuu fi waan biraan lafa balleessu duuba rabbiin akki je'e. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وننتفين ور الدنيا الرتي miidhame san badhaafnee tola isaanii oollee rakkoo isaan keessa jiranirraa isaan baafnee wanaja'alahum a'imma imaamman warra namni diin keessatti jala deemu isaan goonee wanaja'alahumul waarisiin ammallee warra mootummaa fir'aawnaa dhaalu isaan goone wanumakkina lahum fil ard shaami fi misra isaan moosifnee ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم فرعون في هامان في أشكر إسان لماني جرسيس فينا أرم إسرائيل الرا ما كانوا يحذرون waan isaan sodaatuu turan ilma isaan mootummaa teenyatu harka isarratti badaa sodaatanii akka inni hin argamneef dhiira lafarraa fixan san manuma fir'aawnaa keessatti harka isarratti guddifnee itti kaafnee lafarraa isaan fin'ee وأوحينا إلى أم موسى haadha Muusaa beeksifnee jirra manaaman takka qalbii isi'ii itti kaasu'uun takka malaayikaa itti ergu'uun odoo nabiyyii tayullee baatte akkuma malaayikan Mariyam dubbiftetti malaayikan nama nabiyyii hin tayinirratti bu'uun dhoowwamuun. yoo shari'aadhaan itti bu'e ammoo shari'aa malee dubbisuun hedduu argamee jira akka qissaa gurbaa haadhaaf tolee tan suuraa baqara'aa keessatti garre haadha Muusaa maqaan isii Yoohaanis Muusan ilmaan fir'aawna ajjeesu'uuf halkanii guyyaa dubartii ulfaa maratti nama godhee eegurraayi haa tayuu dhaloota isaa obboleettii isaa malee namni biraa hin beeyne duuba rabbiin haadha isaatin akki je'e. أن أرضعيه إلما كيسا هوسسي فإذا خفت عليه يو فرعونته فألقيه في اليم لجنيل يوكا مرمر أبيت دربي ولا تخافي بشانت نياتاه صدات ولا تحزني إفبرا إسأب أوفس هي الدين إنا رادوه إليك نتي isa siif deebifnaa wajaaciluuhu min almursaliin ambiyaa warra ergamirraa isa goonaa rabbiin aayata tana keessatti waa lamatti haadha muusa'aa ajaje sun hoosisu'uu fi baharitti darbu waa lamarraa isii dhoowwe sun sodaatu'uu fi rifatu'u waa lamaan isii gammachiise sun ilma isi'ii isi'ii deebisu'uu fi ergamaa rabbii isa godhu'u duuba baatii sadii isa hoosifteeti ni ajjeesanii sodaattee sanduuqa keessa keessee akka bishaan ittiin seenne gootee itti qadaaddee halkan keessa laga niil kan abbayya jennuunitti darbitee. فالتقطه آل فرعون دوب أشكر فرعون جنم صندوق بشان ديم أرجني دونئين اتئرئني أبني فودني فرعون درك هايني صندوقني بنمي موسى كيسا بافم إساء أبا قدو إسرّا aanan bayee fi hodhu liyakuuna lahum caduwwaa wanni rabbiin isaan fuusiseef akka booda keessa gurbaan isaan guddisan diina isaanitti tayuufi waxazanaa akka waan isaan rifachiisu isaanii tayuufi akka if eegun waan rabbiin dalaguu fedhe jalaa naman baaftuu beekaniifi wanni isaan fuudhaniif akka jaartin jette haa nuu tolu'uuf haa tayuu rabbiin nama isaanin lolu godhe isaan ilma godhatu'uuf guddisan malee haa diina nutti tayuufii miti haa tayuu rabbiin. nama isaan harka isarratti dhuman godhe inna fir'auna wa haamaana wa junuudahuma fir'auna fi waziirri yookaa qondaalli isaa haamaani fi ammallee ashkarri isaan lamaanii kaanuu khaati'iin warra dilaa'e tanaaf harka nama isaan guddifataniitin dhuman وقالت امرأة فرعون جارتم فرعون آسيان انتلت مزاحم akka je'anitti isiin intala nabiyyi eeti gosa muusa'aati isiin nama dhaluu miti wanni fir'aawnan jette qurratu caynin lii walak gurbaan kun waan ijji tiyyaa fi tee itti dhaabbattu nuu taya laa taqtuluuhu gurbaa kana hin ajjeesinii naa kenni jetteen inni ajjeesuu kaanan akkas jetteen casaa an yanfacanaa gurbaan kun nu fayyaduu isaati kajeellaa hin ajjeesinaa aw nattakhidahu waladaa takkaayuu ilma godhanna ilma dhiiraa hin qabnu duuba waan jaartin jette san eehamanii fi ajjeesuu dhiisan waan aadam mootota misraa waan dhalaan je'e yookaa barbaade eehamuu taateef jecha wahum laa yashcuruun isaanii waan gurbaa kanaa wajji tayu'uu taa'an hin beeyne وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أمو هات موسى فرعون ilma isi'ii fuudhee harkaa qabaa dhageenyan onneen isi'ii waan hundarraa qullaa taate yaada ilma isi'ii malee waan biraa dhiifte in kaadat latubdii bihi yaanni isaa itti jabaatuu keessa way yaa ilma kiyya jettee iyyitee boochee mul'isuu geesse lawlaa an rabaxnaa calaa qalbihaa odoo obsa kenninee fi qalbii isi'ii qabbaneessuu baanne haa tayuu qalbii isi'iiti qabbaneessine litakuuna min almu'miniin akka warra baallama rabbii dhugoomsurraa taatuuf maalif rabbiin ilma kee siifan deebisaa hin yaaddawin je'eenii san yaadattee obsitee naaf deebi'aa abdattee waqaalat liukhtihi obboleettii isaa mariyamiin akki jette qussiihi mee deemi obboleessa kee muusaa faana dhayi oduu isaa naa bari jetteen fabasurat bihi duuba muusaa warra fir'aawnaa jiru an junubin fagoorraa laaltee garte wahum laa yashcuruun isaanii isiin obboleettii muusa'aatii hin beeyne kan akka isiin haala muusa'aa eeydu quban qabne dhoysa'aan gaaddee gartee waan inni keessa jiru barte وحرمنا عليه المراضع موسى هرم ألا تكل هدو إسا أوله من قبل أدو إسا هادف هندبس درة قيا فؤن الرّا hoosiftuu meeqaatam fidanii fi haa tayuu dideeti hanga guyyaa saddeetii taa'e hanga akkaan rakkataniif takkatti faqaalat duuba obboleettin isaa isaanii akkasitti rakkateen san garraan akki jetteen hal adullukum calaa ahli beeytin warra tokkotti isin qajeelchuu yakfuluunahu lakum warra gurbaa kana isinii guddisu hoosisu'uu fi waan biraa le'een وهم له ناصحون إسان قرباكنا إسنيف جبيسني إسان برتي هنقد أمو إسان waan mootin fedhu hundaan dhaabbatanii jetteen duuba akkasitti deemii fidi je'aniini haadha muusa'aa fidde haati muusa'aa hoggaa dhuftu ilmi isi'ii fir'auna harka jiraa waan hodhu barbaadaf hidhii sosossoosaa fir'auna gurbaa itti kenne kenninaan ni hodhe kan san dura harma tokkollee dide hoggaasan fir'auna shakkee maal gurbaa kanaa taata je'een jennaan an hafuurri kiyya gaari'ii joollumti takkalleen harma kiyya hin diddu jetteen akkasitti fuutee mana isi itti hoosisuu isi'ii eehamanii fuutee mana isi itti galfattee qallaba hoosisuu kanarratti fudhattee namni fira fir'aawnaa ta'e hundi faaya fi waan gaarii takka waan gaggaarii maraan gumaata isi itti dhufa waan isiin ilma fir'aawnaa guddiftuuf. wanni fir'auna fi warri isaa wajji jiru yaadu muusaa kana bishaantu biyya biraatii fidee inni ilmaan israa'iilirraayii miti jechu tanaaf itti kennan faradadnaahu ilaa ummihi duuba ilma isi'ii akka siif deebifna jennee baallama isi'iif seennetti isi'ii deebifne kayta qorra caynuhaa akka ijji isi'ii argaa isaatiin gammaddu walaa taxzana akka sababaa saniin yaanni irraa ولتعلم أن وعد الله حق أما اللي أكبا لمن ربي كان سيف ديبسا hin sodaatinii baharitti darbi je'een haqa tayuun isi'ii mul'atuuf jecha walaakinna aksarahum laa yaclamuun haa tayuu irra hedduun namaa baallama rabbiin siifan deebisa je'ee haadhaa seene san hin beeku duuba muusan haadha bira hanga guuftutti taa'ee eegasii fir'aawnaf deebiftee mana isatti guddate waan fir'aawna nyaatu nyaatee waan inni yaabbatu yaabbatee walammaa balaga ashuddahu duuba hoggaa muusan guddatee waa tara gayu amata yookaa. bara soddoma yookaan soddomii sadii gayu wastawaa ayliin isaa guutamtee bakka gayu aataynaahu xukmaa xikmaa dubbii qajeeltuu isaaf kennine wa cilmaa ammallee beekumsa diinii isaaf kennine sun odoo nabiyyii hin tayin nabiyyummaa eegasii argate wakadhaalika akka muusaaf waan gaarii kenninetti najzi almuxsiniin warra lubbuu isaatiif tole hundaaf waan gaarii kennina wadakhala almadiina gaaf tokko muusaan mandara misraa tokko seene calaa xiini gaflatin min ahlihaa waytii warri mandara sanii if dagatu sun waytii oo'aati kan namuu gaaddisa jalatti deebi'u takka magribaa fi ishaa'ii jiddu'u gandi sun munfa je'ama takka qaahiruma tana فوجد فيها رجلين يقتتلان دوب من درسا كيستي nama lama kan wal lolu arge haadhaa min shiicatihi kun gosa muusa'aa banii israa'iili wa haadhaa min caduwwihi kun gosa fircawnaa qibxi فاستغاثه الذي من شيعته دوبا كان قوس إساء قوس موسى آسن موسى أر درمتشوتك إساء تمسو برباده على الذي من عدوه نمتش قوس فرعون سنرتي إساء تمسو إر برباد كان قوس فرعون سن فرعون في nyaata bilcheessaa namicha gosa muusa'aatiin qoraan ba'adhuu alawaadaa bakka itti waa bilcheessan geessi jennaanin didee muusa'aan narraa dhoowwi jedhe jennaanin muusan dhiisi nama kana karaa deeme haa deemu je'een jennaanin. atuu qoraan kana sirratti fe'uudhan yaada muusa'aan jedhe namichi qibxi'ii kun fawakazahuu muusaa hoggaasan muusan aaree namicha gosa fir'aawnaa san dumucee faqadaa calayhi ajjeese haa tayuu ajjeesuu hin yaanne takkaayuu hin hamillee duuba muusan jabeenya guddaa qabaa fuudheti odoo namuu hin argin cirracha keessatti awwaalee qaala haadhaa min camali shayxaan wanni je'e ajjeechan tun dalagaa shayxaanati isaatu na aarsee kana na dalaysiise innahu caduw shayxaanni xilaata yookaa nyaaba ilmaan aadamii mudil kan ilma namaa jallisu mubiin kan dirree baasee nama jallisu qaala muusan dalagaa tanarraa hammaatee sheenayee akki je'e akki je'ee rabbi kadhate rabbi innii ظلمت nafsii yaa rabb an dalagaa tanaan if miidhe faghfir lii naaf araarame faghfara lahu duuba rabbiin isaaf araarame innahu huwa alghafuuru rahiim rabbiin kan namaaf araaramee rahmata namaaf godhu qaala rabbi bimaa ancamta calay yaa rabbii kiy waan ati naaf araaramtee na qananiifteef na tiisi فلن أكون ظهيرا للمجرمين يو أتنتيسته أما إيجو كافراف قرموهن تيو فرعون وجن آبته فأصبح في المدينة خائفا دوب موسى جندسا كيستي إفسداتي ركته يترقب إساء وان gama namicha inni ajjeesee sanii itti dhufu eegu فإذا الذي استنصره بالأمس دوبا إساء كست جرو أمس نمتشي قوس موسى آكن كالي درمتشو إسر بربادي سببا سنين موسى نمتشي قوس فرعون أجيسي أواله يستصرخه أرأس نما قس فرعون كمبرات ولولي موسى أتئيته قال له موسى درمتشو إسر بربانا موسى نمتش قس إساسنين أكجئ إنك لغوي مبين نمنا أتي جلنا ملأتا كيس جرت ati nama rabshaa heddummaatu kalee namaa wallolteeti natti iyyattee sii jecha nama ajjeefte ar'as namaa wallolteeti tumsa barbaaddaa jedhe فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما دوب موسى هجان متشغس إسات أكس جئ هاتيو درمتيفي نمتشا فرعون كان إسال لمانف دينار كان موسى في نمتشا جوس إساتف diinaasan dhaw'uuf ta'u qaala namichi gosa muusa'aa kun waan muusan isuma dhaw'uu deemu see yaa muusaa aturiidu an taqotulanii yaa muusaa na ajjeesuu feetaa kamaa qotalta nafsan bil'ams akka kalee namicha qibxii kan gosa fir'oownaa ajjeeftetti in turiidu illaa an takuuna jabbaaran fil ard ati waa ajjeesu'uun dachii balleessuu feeta malee wamaa turiidu an takuuna min almuslixiin warra waa tolchu tayuu hin feetu je'een hoggaasan namichi gosa fir'oownaa kan isaan wallolu'utti jiran namni namicha kalee ajjeefame kan namni ajjeese wallaalame ajjeese muusaa tayuu hubannaan ce'ee fir'aunatti hime hoggaasan fir'auna ashkara isaa warra nama qalu muusaa qabaa je'ee ajajee itti qajeelan. أبنيك الأوف وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى تنجدو نمن إسلاما كان إلما أدير فرعون جند جمكاني جياء كراغ بابآن موسى أتئفه قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك يا موسى أمني فرعون sitti wal mariyataa si ajjees'uu fi fakhruj innii laka min annaasixiin an sin gorsaa dafii ganda kanaa bay dubbii tiyya dhagayi an waan gaari insiif yaadaa je'een فخرج منها خائفا دوبا موسى جندسني بي إسا صدات يترقب kan na dhaqqabanii ifirratti eegu kan na dhaqqabanii ifirratti eegu takka dirmachuun rabbii isaaf dhufuu eeggatu. قال رب نجني من القوم الظالمين والنجئ ربي خدت يا ربي خية أمة فرعون رور رفتوتك نجلا نجايا نبات ولما توجه تلقاء مدين نبي موسى هجا جربي مدين بي شعيب تن هنج أم نجويا سديتي مصر الرا فقات أكؤوف خرابؤ إسا خراهم بين كان جلا يوكا سنكيهن أبن بالا مكامل كان واهلة هنقبن ديمو قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل والنجئ ونن ربي خير خجيل خراك أجيلا جد جريس بيسنت نجيس نكجيلتو خرا سديت بيسنت نمجيس duuba inni kan jiddu'uuti deeme warri barbaada isaa jala ori'u karaa lamaan kaan deeman maalif rabbiin malaayikaa ergeeti karaa irra gaari'itti qajeelchee karaa barbaanni isan dhaqqabne deeme. هنگ بيسن قيت ولما ورد ماء مدين hoggaa biyya madiyan dhaqee eela bitti sun irraa dhuydu gayu yookaa gaye وجد عليه أمة من الناس إلى سنرتي nama hedduu arge yas'uun kanneen horii isaanitiif eela tooyanii obaasan wawajada min duunihim imro'atayn ammas jara san malee dhalaa lama achitti arge tazuudaani dhalaa lama kanneen re'ee isaanii bishaanirraa ittisan qaala maa khaxbukumaa muusan dhalaa lamaanin maali haalli keessan maalif re'ee teessan hin obaafannee bishaanirraa dhoowwitan je'een qaalataa laa nasqii hattaa yusdira arricaa jennaanin nuti hanga tiisiteen biraa hundi obaafattee irraa deebitutti hin obaafannu nuti nama nuu tooyu hin qabnu wa abuunaa shaykhun kabiir abbaan keenya jaarsa dullachaa akkaan dullachaa nuu tooyuu hin dandayu je'aniin fasaqoo lahumaa jennaanin ka'ee eela biraa kan dhagaa guddaa namni kudhan malee nama kudhan malee ol fuudhuu hin dandeenyen qadaadame kophaa isaa irraa fuudhee obaase fi summa tawallaa ila dhilli eegasii deemee gaaddisa jala taa'ee ow'arraa isaa beela qabu. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يا ربي خية خير متاتها تاتو تن أتنا بوفت يوكانا كنت أن اتنهاجم نياتا تيو وان برا تيو تكاتو قدتو دوبا dubri shucayb dafanii oba'arraa deebinaan ar'a maaltu argamee daftanii deebitan je'ee abbaan isaanii isaan gaafate gaafannaan dubbii muusa'aa itti odeessan odeessinaan intala takka isaan lamaanirraa itti erge itti ergee يام فجاءته إحداهما دوبة إسين إرقمت موسى أتي أفتي تمشي على استحياء إسي سال فتآت كاك أن فتآت ديمت هركو ويا إسئي فول الرخاية قالت إن أبي يدعوك أبانكية سيامة ليجزيك أجر ما سقيت لنا وان أتي رئينو أبافتف سيقلتهم فتؤوف جج جتين دوبة لجئ دربوتي وجدين أدويا أنو قلينس سربا إسئرا هجوفونا أكا qaama isi'ii hin agarreef takka randa isi'ii gama duubatii laaluu jibbansaaf wanni isi'iin je'e na duuba deemi karaa na qajeelchi je'een muusan akkasitti duubatti deebite hanga abbaa isi'itti dhufanitti. فلما جاءه وقص عليه القصص دوب هقا أبائس اتئفي أدو إساء اتئديس قال أبان إسئي ون موسى أنجئ لا تخف نجوت من القوم الظالمين هن صداخن أرم فرعون ور نمج أنقرس جلا نجايا باتي أست ميدمتو ور مصر إر بيتين الرتهن أبني قالت إحداهما صندوبا dubra lamaanirraa takka akki jette isiin buddo'oo takkaa xiqqo'oo yaa abati ista'jirhu yaa abbaa kiyya nama kana nuu qabi haa mu'uyaan re'ee nuu eegu inna khayra man ista'jarta alqawiyyu irra caalan irra gaarin nama ati mu'uyaan dalaysiiftuu nama jabaa tayu'u al'amiin ammallee nama amanamaa tayu'u namni kun jabaa amanama'a jetteen jennaani jabaa tayuu maalin beeyte jennaanin dhagaa namni hudhan ol fuudhu kophaa isaa ol fuudhu amanamaa tayuu isaa maalin beeyte jennaanin hogga'an yaamu'uu itti dhufe ijanarraa gaqqabate hogga'an dura bu'ee deeme qilleensi huccuunarraa saayin'an na duukaa deemi naan jedhe jetteen hoggaasan dubra isaa tokko itti heerumsiisuu kajeelee qoola. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين أكجئين أن دبرك يلمان كنرى تكا سيهرم سيس أنفدة على أن تأجرني ثمانية حجج أمتى يوكا برسدت رئي ناتيس أرتي فإن أتممت عشرًا yoo bara lama idaatee bara kudhan naatiisite famin cindika amata lamaan san idaatee kudhan naa guutun tola naa ooluu keetirraayi malee dirqama sirrattin godhu wamaa uriidu an ashuqqa calayk an kudhan guutu utti si dirqee سركسوا هنفئوا ستجدني إن شاء الله من الصالحين يا رب جئ ور تلا بالما قوتر تيوكية نقرت تاجئين قال ذلك بيني وبينك جنان موسى أكجئين قارئي واني أتجت بالما naa fi si jidduu jiru fudhe naa ta'e je'een ayyamal ajalayni qadaytu yeroo lamaanirraa bara saddeetii fi bara kudhanirraa kanin irraa raawwadheen baallamni guutamaa falaa cudwaana calay yoon saddeetirratti dhaabbadhe dilii yookaa cubbuu hin qabu takkaa itti ida'ee kudhan guutu utti giddamee hin rakkifamu wallaahu calaa maa naquulu wakiil rabbiin waan naa fi ati irratti walii galle kanarratti ragaa takkaa wabiidha akkanatti. nikaahni guutamee intala takka fuudhee abbaan isi'ii nabi shu'eeyb ulee nabi aadam jannataa ifii wajji bu'een tan intalti isaa harkaa qabdu muusaatti kenni je'eenii itti kennite akka bineensan re'erraa eeguuf ulee tana. aadamirraa hanga shu'aybitti ambiyumaatu walirraa dhaala'aa dhufe hanga muusan fudhatetti namni nabiyyii hin ta'in yoo fuudhe ni nyaatti uleen tun mucjizaa nabi muusan fir'aawnattiin dhuferraa takka darsiin dhibba sadii fi kudha sadeeysoodhaa hangan darsii dhibba فلما قضى موسى الأجل دوب موسى هقا بركر ننسا رئي إسافتي سيفتو وسار بأهله جارتي إسا فؤته إلم إسات في خادم إسات وجي رئيك أبو وجي odoo misratti deebi'uudha yaa'anuu aanasa fago'oo arge min jaanibi xuuri moggaa gaara xuur je'amutti arge naaroo ibidda halkan dukkana akkaan qabbanaayu kan waan ibsatanii fi waan oowifatanillee dhaban kan jaartii isaa ciniimmuun qabde qaala li'ahlihim kuthuu muusan ibidda agarraan warra isaatin akki je'e mee as taa'aa na jala hin deemina'aa gara biraatis hin deemina'aa innii aanastu naaroo an ibiddan argee لعلي آتيكم منها بخبر إبدسان برتي نما كرانك أجيلش أرجتو أن كجيلا كرا واللالي نما كرانك أجيلش تبني أو جذوة من النار تكا muka yookaa dibaa ibidda qabu isinii fidaa dibaa ibidda qabun isinii fidaa la'allakum tas'aluun akka qabbana tanarraa oowifattan falammaa ataahaa duuba hoggaa bakka ibiddaa san dhaqee muka gurraacha takkaayuu magariisa qaamni isaa hundi ifu argu nuudiya muusa atti lallabame min shaaxi ilwaadi al'ayman moggaa lagaa moggaa lagaa kan mirga muusa'aa jirurraa dhagaye fi lbuqcati almubaaraka bakka muusa'aaf barakaa qabdu waan dubbii rabbii achitti dhagayeef min ashajara mukarraa dhagaye an yaa muusaa innii ana allaahu rabbu alcaalamiin wanni dhagaye yaa muusaa kan ifaa kana muka kanarratti uume ana rabbii keeti rabbiin na malee hin jiru jechaa dhagaye وأن ألق عصاك أمس والندقي ربين والنجئين أولي هركات أبدو تنا دربي جتشو دوبة ندرب دربنان بوفا قدا تاتي فلما رآها تهتز موسى هقا أولي بوفا تاتي سوسوتو أرجو كأنها جان تن أكا بفتك آلو يتلوتو قدو أكا براتا يؤوج بفا وان أغاتي كان مكافي تاتي لكمسو كان تغان إني لكمسو سن أكا وان غاراك إيه إلي بؤتي didichu duuba hoggaasan muusan sodaatee wallaa mudbiroo dheeyse irraa gara gale walam yucaqib if duuban mil'anne duuba rabbiin muusa atti lallabee akki je'een yaa muusaa أقبل ولا تخف يا موسى كوت هن صداتني إنك من الآمنين أتي ور نجايا أرجت الراي أولنتن واتكس قوتو أسلك يدك shanachakee seensisi fi jaybika mormoo qamisa keetii keessa takhruj baydaa'a adii taateti baatii duuba seensisee isii adii akka adu'utti iftee ija nama buttu baase kanuma harki isaa magaalaa min ghayri suu kan addeenya dhukkubarraa dhufe hin tayin kan dhukkuba baras je'amu fa'arraa dhufe hin tayin wadmum ilayka janaaxaka harka kee kan mirgaa kan ife san mormoo keessan bobaa bita'aa jala kaayi itti maxxansi harki lamaan akka kooluu yookaa gofla'aati tanaaf rabbiin goblaa kee ifitti maxxansi je'e min arrahbi sodaa hoggaa harki si addaate sitti argamte saniif hoggaa harka duraan addaate san bobaa jala keesse harki akka duratti deebi'aa. sodaan sirraa deemti fadhaanika ule'ee fi harki ati agarte kun burhaanaani mucjizaa lama ragaa lama min rabbika ilaa fircauna wa mala'ih kan rabbii keetirraa fircauna fi ummata isaa warra malatti geessitu innahum kaanuu qawman faasiqiin isaan warra karaa rabbirraa baye tayanii jiranii qaala rabbi innii qotaltu minhum nafsaa jennaanin muusan akki je'e yaa rabbii kiyya an ummata fir'aawnarraa nama ajjeesitan jiraa fa'akoofu an yaqotuluun sanii je'anii na ajjeesu un sodaadhaa wa akii haaruunu huwa obboleessi kiyya haaruun inni afsaxu minnii lisaanaa arraba narra qal'ataa dubbii narra ibsaa fa'arsilhu maciya naa wajji ergi rida'an haa na gargaaru yusaddiqunii akka na dhugoomsu akka dhuga'arratti na jabeessu إني أخاف أن يكذبون أرمس نخجب سيسو أن صداتا قال دوب ربين خدا موسى آك إبلي في أكجئ سنشد عضدك تولي همنتي سيف جبيسنا بأخيك أبولي سخيت ونجعل لكما إسن لمانف نجونه سلطانا موينا إر فلا يصلون إليكما وان هم تؤون إسن هنجيني بآياتنا معجزات هنين اتتكا أنتما ومن اتبعكما إسن لمان في ور إسن لمان جل ديمت الغالبون دينك سن انجفتا فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات دوب هقا موسى فرعون في أرم إسات معجزات يملأتؤون رفو وان إني إرجما ربي تيو إبسو إسان قرسيسو تن أكا أولئي هركا قالوا ما هذا إلا سحر كن وان براتي متي falfala muftaroo kan inni if biraa kaasee baase wamaa samicnaa bihaadaa fi aabaa'ina alawwaliin nuti waan inni fide kana zamana abbootii teenyaa ta dur keessatti hin dhageenye je'an. وقال موسى ربي أعلم نبي موسى أكجئين ربي كيات بيخة بمن جاء بالهدى من عنده نمهك آن أجلؤون إسا براد فيفي ومن تكون له عاقبة الدار نما من فارفمان booddeen gaariin addunyaa fi aakhiraatti isaaf toltu rabbiin ni beeka sun ana kan haqa booddee toltu'utti nama geessun isinitti dhufe innahu laa yuflihu zaalimuun kaafirri abaduma hin milkaayuu وقال فرعون يا أيها الملأ فرعون أمة إسات أكجئ يا ور ملا ما علمت لكم من إله غيري نملي ربي برائسني فجراتوهم بيخو فرعون نخجب ملي أكا إني سمئي في دتشيهن أومن akka lubbuu isaatuu inni hin uumin akka ummata isaa inni hin uumin ni beeka ammoo fir'aawna eega bara afurtamaatii akki je'e akki je'ee ummata isatti hijibe an rabbii keessan kan irra gudda'aati je'e duuba. rabbii biraatu isinii jiraa hin beeyne je'eeti waziira yookaa qondaala isaa kan haamaan isaan je'aniin akki je'e فأوقد لي يا هامان على الطين يا هامان برددة منانجارا ناقبي فاجعل لي صرحا من الإيرا ناجاري لعلي أطلع إلى إله موسى أكن ربي موسى إساتنا إرجج كانت تبايو وإني لأظنه من الكاذبين إني ربي برات جراء إساتنا إرج جئون خجب إسات سيار إني warra hijiburraa tayu'un yaadaa wastakbara huwa wa junuuduhu fil ard akkasitti fir'aawna fi ashkarri isaa biyya misraa keessatti of guddisan بغير الحق هك أملئت وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون isaan waan du'anii gama keenya deeffamanii waan isaan dalaganirraa isaan hin gaafanne seyan fa'akhadnaahu wajunuudahu duuba isaan jallina keessa wasanaa baanan isaa fi ashkara isaa qabnee fanabadnaahum filyam baharitti isaan darbinee dhuman. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ما أكا بودن ور رب التبليسيت هاتلالي أكا إسان اتئمن وجعلناهم أئمة أرمسا متوتي كفارة الدنيا أرت قوله يدعون إلى النار كنين قرأ بالدان نما يامن رب التواك إن ديسؤون waan rabbin tayin ibaadu'utti nama yaamu'uun ويوم القيامة لا ينصرون قيا قيام آه قرقار من إسان تمس عذاب إسان الرادبسهن أرقة وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة أمة فرعون سن الدنيا تنكيست أبارسن تكايو إكينيا isaan fufne yookaa darbanne ويوم القيامة هم من المقبوحين إسان قيا قيامة ور أكان فك فمه فول قراتشمؤون رحمة الرافقاتؤون تكافقيفمؤون ولقد آتينا موسى الكتاب تقمام موسى آف كتاب توراة جأمو كنني جره من بعد ما أهلكنا القرون الأولى إيجا أمة هدو إسا درا كان أكا أمة نوح هود سمود فن إيه بصائر للناس كتاب قلبي ما إبس وهدى كان نما وان إني جئت دلقي كرا غاري أجيلتو ورحمة كان ور إسات أمنيف رحمتك أبو لعلهم يتذكرون أك إسان غرف منيف أك إسان وان إرام فتيادة تنيف وما كنت بجانب الغربي يا إرجماخي يا محمد أتي جار يوكا laga rabbiin Muusaa itti dubbise san maddii gama lixa yookaa dhiya Muusa'atti hin argamne iz qadaynaa ilaa Muusaa al-amra hoggaa nuti Muusaa dubbifnee Fir'aawnatti ergine wamaa kunta min ashaahidiin waan achitti argame dubbii Muusa'aa fi Rabbi jidduutti argamte hin agarre tanaaf jecha waan dubbiire kan ummata keetii odeessitu ati of biraa kaaftee akka argametti odeessuu hin dandeessu wanni ati odeessitu waan yeroo fagoo keessatti argame ati gaafas. أتشن جرتو ولكنا أنشأنا قرونا هاتا يونوت إيغن بموسى آتي أمة هدو أمني في فتطاول عليهم العمر زمن إيرته شريعة موسى إرام فتن زمن إيران إر دبرو كيسه kaan darbanii kaan itti ida'anii kaan jijjiiranii dhuga'aa fi kijiba walitti makanii hayni wallaalame hoggaasan haqa mul'isu'uu jecha si erginee waan argame akka argametti sii odeessine. وما كنت ثاويا في أهل مدين ati biyya madiyan taa'uu hin turre tatluu calayhim aayaatina kan waan achitti agarte oduu shu'aybi fi intala isaati fi muusa aasan warra makkatti takkaa warra makkarratti qaraatu karaan waan warra makkarratti qaraatu beeyteen achitti argamu'uunii miti walaakinnaa kunnaa mursiliin haa tayuu nuutu si ergee qur'aana oduu warra durqabu sirratti buusee waan san beeytee waan san isaanirratti qaraata odoo nuti si erginee qur'aana sirratti buusuu baanne waa takka odeessuuf hin dandeessu. وما كنت بجانب الطور أتيا إرجماخي يا محمد قارت أور جأم برجرات شوهن تر إذ نادينا ويتي موسى يامني كتاب توراة جبسيك أبد جنين هقا نما تربات ما وجي توراة فؤته أفه نبي موسى ergamuu fi tooraat argatuu jidduu bara afurtamaatu jira waan dubbanne san hunda qaama keetin bira hin jirtu walaakin rahmatan min rabbik haa tayuu nuutu si erge si guddisu'uuf rahmata rabbii keetirraa akka argattuuf akka gabroota kiyya hundaaf rahmata rabbii keetii taatuuf لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك أكا أمة سدرة نمني اتن إرقمين صدا شفتي أجيل شتوف إسان ور الدنيا آتي وانسي في نبي إيسى جدو هنجبره dhibba jahaa ergaan rabbii ittin dhufiniif takkaa isaa warra makkaati waan nabi ismaa'iil booda ergaan ittin dhufiniif lacallahum yatadakkaruun akka gorfamanii qajeelaniif isaanitti si ergine ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم أدو سببا كفري إسانتيف سببا وان إسان هرك إسانتين دلغني دبرسنيف بلان إسان تيت إيه فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا دوبه yaa rabbii keenya maaliif nama nu qajeelchu nuun ergin fanattabica aayaatik akka aayata kee jala deemnee wanakuuna min almu'miniin warra amanirraa taanu jechuu baattanii silaa ergaa isinitti hin erginu hoggaa isin kafartan daddafneeti isin fin'a yookaa balaa isinitti buuf duuba akka isin akkas hin jenneef akka waan himattan dhabdaniif isinitti erginee karaa hama'aa fi gaarii addaan isinii baafne. فلما جاءهم الحق من عندنا duuba hoggaa hayin'i warra makkatti dhufu hayin'i nabi muhammadii kan qur'aanni haqa ibsu irratti bu'e qaaluu lawlaa uutiya misla maa uutiya muusaa maalif muhammad waan akka muusan kennamee hin kennamin maalif mucjizaa akka harkaa takka ule'ee takka maalif qur'aanni bakka takkaa hin bu'in akka towraat bakka takkaa bu'etti je'an duuba rabbiin akki je'e أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل سئسان سدرة وموسى كنمتي كفرنيهن جرني قالوا سحران أرم كفاراس ونجأن موسى في محمد فالفلتوت لما تظاهر والقرقارني فالفل دفنين كيستي والأقومسا جأن ون أكن جأنيف orma arabaa kan kuffaara makkaatu ergaa ulamaa yahuudi'itti erganii mee muhammadirraa nuu odeessaa je'aniin jennaan ulamaa yahuuda'aa orma arabaatiin muhammad kanuma muusan itti amanaa je'ee nuu dhaame kan towraat keessatti. dubbatame je'een hoggaasan kuffaarri makkaa Muusa'aa fi Muhammad falfaltoota lama je'anii وقالوا إنا بكل كافرون ammas akki je'an nuti Muusa'aa fi Muhammaditti Tawraati fi Qur'aanatti kafarre je'an. قل فأتوا بكتاب من عند الله دوبا ون إسان جدت مي كتاب برا ربي برا فدا هو أهدى منهما كتاب توراة في قرآن الر أجيل أتبعه يو كتاب أكسيف الدم جلن ديما إن كنتم صادقين yoo waan jettan keessatti kan dhugaa dubbattan taatan fa'in lam yastajiibuu lak duuba yoo kitaaba akkasii fidu'uun dubbii siin deebisin yoo fiduu dadhaban فاعلم أنما يتبعون أهواءهم إسان حق أجلهن ديمني وان نفسين إساني جت جل ديمني بيخي ومن أضل ممن اتبع هواه نما ونفسين إساء جالت تجل ديم بغير هدى من الله كجيلو ربيت ملئت أكنمت إفبرا كاسي واللبون إساء جالت دلق أر أول شر أينيتو جلأ namni isarra jalla'aa hin jiru jechuu inna allaha laa yahdi alqawma alzaalimiin rabbiin warra kara'arraa maqee kafare karaa haqaa hin qajeelchu darsiin dhibba sadii fi kudha afreeysoodha ولقد وصلنا لهم القول أجمان دبي أد إساني ببافنه qur'aana nabi muhammad irratti isaanii buufnee la'allahum yatadakkaruun akka isaan gorfamanii amananiif الذين آتيناهم الكتاب من قبله ور قرآن در كتاب إساني كنن إسان ور هبشآ نما أفرتما كان جعفر إلم أبي طالب وجي أمنني هبش أرى أفني أرم إسلاما كان هيمان اتجرت جران نبي محمد هري بياك أبنا deebineeti finnee orma islaamatiin gargaarraa iznii nuu godhi je'anii deebi'anii fidanii gargaaran duuba jarri kunii fi jarri nasaara'aa kan biraa ammallee ormi yahuda'aa kan akka abdullahi ilma salaami fi jaalowwan isaa hum bihi yu'minuun isaan qur'aana kanatti ni amanan وإذا يتلى عليهم هقا قرآن إسان الرتك أرأمه قالوا آمنا به اتأمن نجأن إنه الحق من ربنا قرآن كن حق ربي كين أفه إنا كنا من قبله مسلمين نتي أدو قرآنهم بؤن أكا إني نبي محمد سفت إساء أكنا الرت بؤودا تاؤ كتاب كين كيستي beeynee amannee garraan iimaana ida'anne je'an ulaa'ika yu'tawna ajrahum marratayn duuba jarri sun galata yookaa sawaaba lama kennaman waan kitaaba lachuttuu amananiif bimaa sabaruu waan iimaana irratti obsaniif jecha isaan waa lama irratti obsan tokko cinqii kuffaara arabaati tokko cinqii yahuda'aa takka nasaara'aati kanneen isaan amantii isaanii dhiisanii islaamoynaan akka hama'atti isaan cinqan kanuma kitaabban isaanii ambiyoonni isaanii yoo muhammad ergame diin keessan dhiisa'aa itti amanaa je'ee isaan gorse wayadara'uuna isaan amanan sun ni deebisan bilhasanati sayyi'a waan gaari'iin waan hamtuu deebisan yoo namni waan hamtuu isaanin je'e isaan gaari'i je'an yoo diliin isaanirraa argamte dafaniiti towbatanii waan gaarii dalagan ومما رزقناهم ينفقون waan nuti isaanii kenninerraa sadaqaa baafatanii haajamaa gargaaran wa'idaa samicuu lagwa warri amane sun hoggaa waan akka arrabaa dhagayan akka kuffaarri gowwummaa'aaf diin keessan dhiiftan isaanin je'uufaa hoggaa dhagayan acraduu canhu nama isaan arrabsu san hin arrabsanii irraa gara galaniiti waqaaluu lanaa acmaalunaa walakum acmaalukum nuti dalagaa teenya qabnaa isinis dalagaa teessan qabdan salaamun calaykum nuti nagaya nurraa argattan arraba keenya fi waan biran le'een isin hin tuynu nagaya nurraa argadhaa laa nabtagi iljaahiliin nuti warra waan beyne wajji jiraatuu hin barbaannu nagayatti je'aniin. Nabi Muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu adeerri yookaa abbeeran isaa Abii Xaalib kan isa guddisee rakkoo hunda wajjiin ba'atee waan hundaan bira dhaabbate islaamayuu isaa. jaalalaaf jaatanii jabduu goonan yookaa yaaddoynaan rabbiin akki je'een innaka laa tahdii man ahbabta yaa ergamaa kiyya muhammad ati nama qajeeluu isaa jaalattu qajeelchuu hin dandeessu qajeelloo nama keessatti uumuu hin dandeessu ولكن الله يهدي من يشاء haa tayuu kan qajeelloo nama keessatti uumee nama qajeelchu rabbii tokkicha wahuwa aclamu bilmuhtadiin rabbiin warra qajeelu fi kaan adda beek hunda katabeeti dabarsee jira وقالوا إن نتبع الهدى معك كفار مكة ونبي محمد جئ يا محمد akka diin kee haqa ta'e ni beeyna haa tayuu yoo diin kee kanatti seennee si jala deemne arabaan wal dhabnaa gaafas nutakhaxaf min ardinaa biyya teenya tanarraa buqqifamnee darbamna je'an jennaan rabbiin akki je'e. أولم نمكن لهم حرما آمنا سنتي مكة بيا اتئف أمنا إسانيهن قوني كان لولا ربشا بيا براك ستي أرجمرا إف أمنا كان أربني هندي مكة دول أوفي أتشتي نما ميل هنجيو يادو يجبى إليه ثمرات كل شيء كان مداوى هندا بي هندا اتياء يوكا فأمي في دم رزقا من لدنا إفمتين يبرا إسان رزقنا إسان جراتشس أوجج تولى إساني أولي دوب أكمت نما soda'aaf diin rabbii akkatti isaanii toletti seenuu didan mee bitti isaanii tan gaafa isaan kaafiraa nagaya argattee rizqii helte gaafa isaan rabbii akkas isaanii godhe sanitti amanan akkamiin nagaya ammallee rizqii dhabdi hin dhabdu jechuu walaakinna aktharahum laa yaclamuun haa ta'uu irra hedduun isaanii akka wanni jenne haqa ta'e hin beekan وكم أهلكنا من قرية والربيا ميقاتمي تجرى كنين نتي لفرى فنئه بطرت معيشتها كنين جرو إساني كيست قوفني قلت ربي فقلتو إيسني كفرا فتلك مساكنهم كنو منين إساني كان sababaa kufrii isaanitiif irraa dhumanii one lam tuskan min bacdihim illaa qaliila nama yookaa mana xiqqaa malee hedduun keessan qubatamne olumaatu taa'a sanuu warra imaltuu yaa'utu guyyaa tokko takkaa cinaa guyyaadhaa keessa qubata wakunnaa naxnul waarisiin manneen jarri sun irraa dhume san nuutu isaanirraa dhaale wamaa kaana rabbuka muhlika alquraa rabbiin kee kan biyyoota yookaa warra biyyaa fixu hin taane sababaa isaan balleessaa dalaganiif حتى يبعث في أمها رسولا هنگا من درب يسني قدا كيسا إرجما إسا توكو إسانت إرجي إسان قرستي يتلو عليهم آياتنا كان آية كينيا قرآن إرتك أرأو وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون نتي بيتك اللي هم بلسنو يو ور بيسني والربين إرار أوه بلسي إفميد ملي نبي ربين إسانت إرجي خجب سيسني رب اتكفرني وما أوتيتم من شيء واني اسن الدنيا تنكيسة أرقتا هرئي في وان برر فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وان اقو جرو الدنيا تنكيسة اتين كانني أني بونانيني هنججرا ايقسي والنسن ندبمتي وما عند الله خير وأبقى ثواب ربي إيسا كان ما الرجال إيسا كان فايا الدنيا آهن در نما فهفو وان الدنيا أرى نمني أرقتو يو هلال تي إرى قافتم يو هرام تي إتي أكما yookaa qixaaxama afalaa tacqiluun si'ayli ilaaltanii waan hafaatu waan dhabamarra caalaa hin beeytanii أفمن وعدناه وعدا حسنا سي نمن نتي جنة إساف كنو بالما سينف فهو لاقيه kan inni waan san argatu'u taa'u kaman mattacnaahu mataaca alxayaati addunyaa akka nama faaya addunya'aatin qananiifnee waa xiqqo booda irraa deemee dhabee ثم هو يوم القيامة من المحضرين kan namni sun eegasii guyyaa qiyaama'aa azaaba ibiddaatiif fidamu akka tokko akka tokkoo miti jechuu kan rabbiin jannata isaa kennu'uuf baallama seeneef mu'mina kan azaabni qopheeffameef kaafira duuba mu'minaa fi kaafirri والقطع والقطع متجتشو ويوم يناديهم قيا ربين كفارة ور نما رب جئي يوكا جنئين تكا مكا رب جئي إبادو دبسو دبتو سنقيا قيام آتي فيقول ربين ون إسان جئو أين شركائي الذين كنتم تزعمون ما ون إسن شريك يوكا قطعتات جتني نا أجت قبرتن إيه سجرا قال الذين حق عليهم القول ور أزامن اتمرمه matootin warra jallatee akki jettu ربنا هؤلاء الذين أغوينا يا ربي خينيا جركن إسان نتجلفن أغويناهم كما غوينا أكما جلنت إسان جلفن درك إيدان إسان هنجلفنه jallina keenya itti odeessinaanuma akka nuti jallannetti jallatan waan nuti maraxanne maraxatanii yookaa filatanii nuti jallinatti isaan hin dirqine tabarra'naa ilayk nuti isaanirraa qulqullaayuu siin geenye yaa rabbii keenya ما كانوا إيانا يعبدون جرس نن إباد نن جبر والنفسين إساني جالت إبادا ملئ وقيل ادعوا شركاءكم وان إسان جأم ما أصنام ربتك إن ديستني جبرتا كان نشف أن جتاً yaammadhaa isaanin je'ama fadacawuhum falam yastajiibuu lahum duuba yaammannaan waa takka waan dirmatee fi azaaba isaanirraa deebisu dhaban wara'awu alcazaaba ammoo azaaba if maddi itti argan law annahum kaanuu yahtaduun odoo addunyaatti qajeelanii silaa azaaba ibiddaa kana hin argan tanaaf oduma qajeellee je'anii sheenayan waytii sheenan hin fayyanne ويوم يناديهم فيقول قيا ربين أرم كافرا يا مي دبسوا دبتوا والنجئون ماذا أجبتم المرسلين أرم أنبيوتا كان أن إسنت إرجي كنين دينك يت إسياما مال جلا أواتا تكا ديبفتنيف ضد آنمو كيبل أوني جآن فعميت عليهم الأنباء يومئذ duuba gaafas waan rabbiif deebisan kan isaan baasu dhaban dhama'anii fahum laa yatasaa'aluun isaan dhama'uu keessa maal deebifnaa je'anii wal hin gaafatanii numa cal'isan فأما من تاب وآمن وعمل صالحا ammoo namni kufri irraa deebi'ee amanee waan gaarii dalage facasaa an yakuuna min almuflixiin inni warra milkaaye tayuun qurxi'i وربك يخلق ما يشاء ويختار ربينك وان فدئ أوما وان فدئ مرتأته يوكا فلته ما كان لهم الخيرة كفار فلنان قبو نما توكو نبي قد ارجون أمة توكو tokkorra caalchisuun tokko dursee tokko booda'aan sun dalagaa haaliqaati dalagaa rabbiiti gabroonni waan rabbiin fedhe malee waa fedhuu yookaa maraxatuu hin dandayan takkaayuu hin qaban سبحان الله وتعالى عما يشركون ربين وان كفار رب جئ إستك السرة قل قل لا ربين فكاتا هنكبوا وربك يعلم ما تكن صدورهم ربينك وان قبرون إساء قرأتك أبت هند كفري تيو إيمان تيو نبيك وما يعلنون وان إسان الربان جأني ملئسا هند بيخة وهو الله لا إله إلا هو ربين كان إسم لي ربين براهن جره له الحمد في الأولى فار الدنيا تنرت تربيتي والآخرة jannata keessattis faaruun kan isaati namni faaruu haqa godhatu addunyaa fi aakhiraatti ammaa fi boodatti rabbi malee hin jiru walahul hukmu waa hunda keessatti firdiin ta rabbiiti wa ilayhi turja'uun hundi keessan eega duutanii kaafamtaniiti. gara rabbii deeffamtan qul ara'aytum mee gartanii naa odeessaa ji'iin in ja'ala allaahu alaykum alleyla sarmada yoo rabbiin addunyaa hunda walitti dhaabee halkanuma qofa godhe kan hin bariine ilaa yawmi alqiyaama hanga guyyaa qiyaama'atti من إله غير الله يأتيكم بضياء ما رب برا أين كان قيا إفا إسني فدي أكد لقتو دنديسا إسن قلو أفلا تسمعون سوان إسنين جن كان أجيسني غرفمتني والرب تين قبر أراهن أبتني هن ديبتني جئين قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا أمس أكجتون منا أديسا يا ربين قيا زلالمي إسنر تيسسه كان هندين إلى يوم القيامة هنقا قيا قيامة أتي من إله غير الله يأتيكم بليل أين يمين نمني ربهن تين كان هل كان إسني فدو تسكنون فيه كان إسا كيستي دلج أرى هربافة أفلا تبصرون سبدي إسن كيس جرتن تنا هن أجرتني رب التواك إن ديس أرى هندابتني ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار ربين كيسا واهد دؤون رحمة إسني قد رحمة إسرى هل كني قيا إسني أوم لتسكنوا فيه أك هل كان كيس هربا فالتنيف ولتبتغوا من فضله أك قيا كيس deemtanii dalagattaniif walaallakum tashkuruun akka waan rabbiin halkanii guyyaa keessatti isiniin qananiisirratti galata isaaf galchitaniif wayawma yunaadiihim guyyaa rabbiin orma kuffaaraa yaamee fayaquulu isaanin jedhu ayna shurakaa'iya alladhiina kuntum taz'umuun wanni shariika kiyya yookaa qixxee rabbiiti jettanii ibaaddan eessa jira je'uun dubbadhu sun guyyaa qiyaama'aati ونزعنا من كل أمة شهيدا قيا أمتهن درا فونوا رجاء إسان كيسا بافني فونوا سن نبيك أمتهن داتي كان waan ummanni sun je'een ragaa itti bayu فقلنا هاتوا برهانكم دوبا ور رب التواك انديسن مي رقاكيسن وان جتن الرتي ربين هرياك أبجتشو كيسن الرتي فدا دوب رقاء بني فعلموا أن الحق لله هين إك ربيتي بيخني rabbii tokkicha malee wanni ibaadaa yookaa gabbaruu haqa godhatu hin jiru beekanii وضل عنهم إفبرا أبا ما كانوا يفترون وان كجبان الدنيا الرتي رب جأني إبادا ور إيسآن رب جئي إبادو kan Uzayrin rabbi je'ee gabbaru kan aduu dhagaa jinnii gabbaru hundi wanni gabbaruu ture sun duraa baddii takkaa duraa baddee rabbii tokkicha isa uume malee ni dhaba takkaayuu ni dhabe darsiin. إن قارون كان من قوم موسى نمتش قارون جأم أمة موسى الراي نما إسات أمنه إلما أدير إسات في هبو يوكا إندوي إساتي كان توراة أكام بيخ فبغى عليهم دوبه Muusa'aa fi Haaruuni fi ummata isatti if guddise hori'ii fi beekomsaa fi waan biraan le'een. Wa'aataynaahu min alkunuuz qaaruunif horii guddaa kenninee jirra maa inna mafaatixahu horii furaan takka miftaaxni isaa heddommina keessa. latanuu'u ulfaatee dadhabsiisu bil'usbati jamaa'aa yookaa tuuta heddu'utti ulfaatu ulilquwwa warra akkaan humna qabu heddu'utti ulfaatu akka je'anitti furaa yookaa miftaaha manneen yookaa bakka horiin isaa kaayamu gaangee jajjabduu torbaatamaatu ba'ata je'an idh qaala lahu qawmuhu gaafa ummanni qaaruun qaaruunin je'e dubbadhu isaan banii israa'iili wanni isaan je'aniin laa tafrax hori'iin hin gammadin isaan dhaaddattee namattiin boontee je'aniin ammoo horii aakhirarratti si gargaaru argatu'uuf gammaduun kan akka horii liqii ifirraa galchituun argatu'uuf gammadu'u sun humaan qabu. إن الله لا يحب الفرحين rabbiin warra karaa malee gammadu hin jaalatu je'aniin ammas wanni je'aniin وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة هري ربي سيكن كنان من آخر آبر بادي هري كيكنا كرا ربين جالتتي تكايو فدتي باسؤون ولا تنس نصيبك من الدنيا الدنيا الراك أودك هن إيسني فُتُّ waan addunyaarraa aakhiratti si wajji galu kan sinqii sii tayu hin irraanfatinii dalagadhu qoonni namichaa hoggaa du'e kafanaa fi sawaaba waan hanga jiru dalagateeti wanni kun qooda isaatii mitii ammas wanni je'aniin wa ahsin tola namaa ooli sadaqad haajamaa haajaa baasi rakkataa horii keetin furi kamaa ahsana allaahu ilayk akka rabbiin tolasii oolee sitti bal'isetti walaa tabgi alfasaada fi alard cubbuu yookaa dilii dalaydee dachii balleessuu hin barbaadin إن الله لا يحب المفسدين ربين والروى بلس هنجالة قال إنما أوتيته على علم عندي أكست قرسنان أكجئ هريكنا سببا بكمسن أن أبوف وان أن هد أبو rabbiin naa kenne malee tola naa oolu'uu fi miti je'e inni beekomsatti Muusaa fi Haaruun malee kan isa caalu hin jiru banii Israa'eel keessaa yaanni biraa akki ji'u wanni qaaruun je'e horii kana beekomsan an qabuunan argadhe jechu'u je'a wanni akkas je'eef. akka je'anitti nabi muusan beekomsa kiimiyaa je'amu harka sadiirraa harka tokko qaaruun barsiise yuushaa sadiirraa harka tokko barsiise kaalabis sadiirraa harka tokko barsiise duuba qaaruun waan jarri lamaan barates isaanirraa barateeti. guuttatee hori'iin horu'utti seene hanga dhagaa meeta maaldaya takkaayuu nuhaasa ziqiya godhuu baree quufetti kan zakaa sadaqaa irraa baasii warra waan qabne gargaari waan rabbiin sitti bal'iseef jennaanin. horii kana beekumsa kiyyaanin argadhe malee wahi akkanumaan rabbiin naa kenne je'ee nabi muusaa nabiyyummaa isaa jibbu'uu fi haaruun imaama tayuu isaa jibbuu nama tuffatuu itti fufee gorsa fudhatuu dide duuba rabbiin akki je'e awalam yaclam سكارون هم بيني أن الله قد أهلك من قبله من القرون أكربين والرئيس در دبر فتئ من هو أشد منه قوة نما هم نان إسر جبأ وأكثر جمعا كان إسر هري ولتك أبوه الدمات هم بيني inni sanni beekaa haa tayuu sanumaa wajji badii san dalage walaa yus'alu an dhunuubihimul mujrimuun rabbiin hoggaa warra badaa fixuu fedhe badii isaan dalagan hin gaafatu numa fixa waan dalagaa isaanii beekuuf jecha akkasitti. حسابا ملئ بالدسينا فخرج على قومه في زينته قافتك قارون فايتيت والرئيس جل ديم وجي كان كما أفرقايو كنين إسان في ون إسا يابة زكيها في هريرا فايمته أمة التبين kan mirga isaa gabroonni dhiiraa dhibbi sadii gama bita'aa gabroonni dubraa dhibbi sadii dhaabbatu namatti mul'ate qaala alladhiina yuriiduuna alhayaata addunyaa duuba warri ummata isarraa jiruu addunyaa fedhu akki je'e yaa layta lanaa misla maa uutiya qaaruun odoo addunyaa tanarratti waan akka qaaruun argatee arganne innahu laduu hazzin caziim inni nama qooda guddaa argate je'an وقال الذين أوتوا العلم جنان warri waan rabbiin aakhiraatti mu'minaaf qopheesse beeku akki isaanin je'e waylakum bada'a akkana hin je'inaa sawaabullaahi khayr sawaaba rabbii jannata isaatitu jiruu takkaa waan qaaruun argaterra caalaa liman aamana wa camila saalixaa nama amanee waan gaarii dalageef ولا يلقاها جنة سنهن أرقة إلا الصابرون ور إباد أرت أبسي دل إرى أبس ملي فخسفنا به وبداره الأرض دوبك آرون جلنا كيس وسنا بانا dachiidhaan liqimsi jennee dachiin isa liqimsite akkasuma mana isaa kan horiin isaa keessa jirus dachiidhaan liqimsi jennee liqimsite. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله دوبة توتكك تن إساف درمته rabbii achitti azaaba rabbii isarraa dhoowwitu hin arganne wamaa kaana min almuntasiriin ammallee lubbuu isaatin azaaba yookaa badii ifirraa dhoowwuu hin dandeenye وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون هقاك آرون بدو warri kalee odoo waan akka qaaruun argatee argannee je'ee hawwe warri odoo akka isaa taanee je'e wanni je'utti seene ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده وي ربين أبا فتيف دبروتن إسرّا rizqii hiree itti bal'isa wayaqudir abbaa fedhetti rizqii xiqqeessee itti rakkisa lawlaa ammanna allahu calayna odoo rabbiin nuuf rahmatee nu qananiisuu baate lakhasafa binaa silaa akka qaaruunin cittetti dachiin nuun citti ويكأنه لا يفلح الكافرون وي ور كفره كان أنني ربي مرمي هم ملكايو أكك آرون تاي تايا ربين أكجئ تلك الدار الآخرة جنة واللبون فيتو كيست أرقة سن نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ور إف قدسوهم فينه ور نمت إكيسو نمت ترورسو جرو الدنيا آتنا كيست نما قلتيوهم فينف ولا فسادا ور دلي دلقي نما أجيسو فآن lafa balleessuu hin feeneef goone takkaayuu uumne walcaaqibatu lilmuttaqiin booddeen gaarin nama azaaba rabbii sodaadhaa je'ee dubbii rabbii dhagayuufi من جاء بالحسنة فله خير منها namni waan gaarii takkittii dalage sawaaba isi irra caalu argata yookaa kennama sun waan gaarii takkittii dalage irratti sawaaba yookaa galata kudhan argatu'u uman jaa'a bisayyi'a ammoo namni dilii dalage فلا يجزى الذين عملوا السيئات warri hamtuu dalage sun hin yakkamu illaa maa kaanuu yacmaluun waan dalaganiin malee hanga dalaganiin malee waan biraatin hin yakkaman akka waan gaarii takka yoo dalagan sawaabni namaaf ida'amutti yoo hamtuu takka dalagan qixaan'i yookaa يك نمتهن إدأم إن الذي فرض عليك القرآن يا إرجماخ يا محمد إني قرآن سرت بوسه ربينك لرادك إلى معاد مكة سديبسة وأن ربين آية تنبوسف نبي محمديتو nageenyi isaanirratti haa jiraatu gaafa makkarraa hijiraa baye isaa madiina'atti deemu hoggaa bakka juxfaa je'amtu gayu gara makkaa mil'atee isiidhaaf hawwee odoo ummanni kee sirraa na baasuu baatee silaa sirraan bayu je'ee. makka dubbise hoggaasan rabbiin akki je'een sii humna guddoo qabun makkatti si deebisaa hin yaaddawin je'ee abdachiise duuba rabbiin akkuma baallama seenefitti isaa humna guddoo qabu makkatti deebi'ee qabatee. warra makkarraa isa baase san harka kennisiisee makka biyya islaamaa godhe ormi kuffaaraa warri rabbi moromu nabiin akki je'an ati jallina keessa jirta hoggaasan rabbiin nabi muhammadiin akki je'e قل ربي أعلم من جاء بالهدى orma kuffaaratiin akki jettu nama haqaan dhufe kan qajeelloo keessa jiru rabbiitu beeka waman huwa fi dalaalin mubiin nama jallina mul'ataa keessa jirus rabbumaatu beeka ji'iin kan qajeelloon dhufe nabii kan jallina keessa jiru isaani orma kuffaarati وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب يا إرجماخ يا محمد أدو قرآن سرتهم بؤن قرآن سرت بؤو هن كجلت إلا رحمة من ربك هاتيو ربي كاتت رحمة سي قد إيه قرآن سرت بوسي سي فلا تكونن ظهيرا للكافرين كافرا قرموهن تين دين إساني سنرت إسان هنقرقار ولا يصدنك عن آيات الله أرم كفارا آية رب الرا سن أوين إرا سن ديبسن بعد إذ أنزلت إليك إيغا سرت بوفمتي دبي إسانين أجين وان إسان جأن هندلجن وادع إلى ربك قال توحيد في عبادة ربي كيتت نميامي قال إسلاما نميام ولا تكونن من المشركين warra rabbitti waaqindeessurraa hin ta'in karaa isaanirratti isaan gargaaru'uun walaa tadcu maca allaahi ilaahan aakhar rabbii tokkichaa wajji waan biraa hin ibaadin hin yaammatin laa ilaaha illaa huu isa malee rabbiin biraa hin jiru kullu shay'in haalikun illaa wajha wanni hundi ni dhumtii ni dhabamtii rabbii tokkicha qofaatu hin dhumne hin dhabamne lahul hukmu firdiin kan rabbiitii murtiinta isaati wa ilayhi turjacuun eega duutanii qabri'ii kaafamtaniiti gara isaa deeffamtan duuba waan dalagdan hundarraa isin gaafataa beeka darsiin dhibba sadii fi